bandanye kumviriza ijwi ry'amerika Miriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na joe diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo y'ibyo twabateguriye
Mie niko hapa mi peke, sina amani hata moja, na mi nakosa ngizi.
uyu ni umupfasoni josiane ya bintu ari mu banyekongo barenga igihumbi bahunze intambara ziriko zibera muri kongo mabintu muri makagira ati naje jenyine kandi sintekaniwe iyo nkuru co kimwe niyerekeye inama y'abakuru b'ibihugu vya afurika izotangura ejo kuwa mbere ya addis abeba muri etiyopiya turazigaruka kwandi hato muraguma hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze ejo aho bukera ya Addis Abeba muri Ethiopia haratangura inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika ibibazo nyamukuru indongozi za Afurika zizogaruka ko ni ikibazo c'ibiturire n'abimukira amakuru dukesha ikinyamakuru c'abongereza BBC ni uko umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres aza yamaze gushikayo yasavye ashimitse perezida Joseph Kabila wa Kongo gutunganya amatora bitarenze uno mwaka yongeye kandi avuga yuko abera intambamye umugambi w'amahoro muri Sudani y'Epfo bakwiye gufatirwa ibihano bikomeye bikomeye perezida w'u rwanda paul kagame akaba bikaba vyitezwe yuko azoshikirizwa ku mugaragaro uburongozi bw'uwo muryango w'ubumwe bwa afurika ku kiringo c'umwaka muri iyo nama turabandanya rero n'amakuru tubafitiye mu karere imakamba impunzi z'abanyekongo igihumbi na mirongo itatu na n'umwe zari zahungiye muri komuni nyanzarake ubu zakiriwe n'ishamwe rcr mu ikambi y'imfatakibanza igatara iri muri komune mabanda mugenzi wacu kirisi munezero yanyarukiye kugira ngo arabe ko vyifashe bamwe yabasanze bari kumviriza uturadiyo abandi nabo bakora ibikorwa bitandukanye
iyo radiyo ni iya sadiki umwe mu mpunzi z'abanyekongo avugiriza mu ikambi y'igitara kugira we na bagenzi be baronke ikibamarirungu kama tukisikia kamzi Iyo twumvirije akaziki turinezereza tukibagira ivyiyumviro bibi.
kisha mawazo kabisa naho avuga uko izo mpunzi zakiriwe ahegereye umupaka uburundi buhana n'igihugu ca tanzania zivuga yuko zifise ibibazo bibabangamiye muri abo banyekongo igihumbi na mirongo itatu n'umwe bagwiriyemwo abakenyezi n'abana bamwe umutima urahagaze bibaza uko ivyabo basize mu gihugu ca kongo biriko birononekara abandi baburanye n'ababo nk'uko vyashikirijwe n'umutamakazi josiane ya bintu Mie niko hapa mi peke, sina amani hata moja, na mi nakosa ngizi.
Ndi hano mu ikambi jenyene numva ata mahoro mfise. Naratakaje abuzukuru banje Vumiriye na Giselle sinzi uko nogira ngo ndababone. Ndifuza abomfasha kubarondera. Ndakeka ko baba bari mu rumonge.
Umonge njo minashakia wanaweza waonekana tu.
abandi na cane cane abacuruza babona yuko kubera guhunga urudandazwa rwabo ruzoca rusubira inyuma bakifuza gusubira iwabo vuba ikibonekeza kidasanzwe ni uko abatari bake muri izo mpunzi bahunganye duke mu two bari batunze urabahunganye ibitungwa abandi amamatera amahema ibifungurwa n'ibikoresho vyo guhingura umuyaga nkuba biboneka yuko butari ubwa mbere bahunga Sisi tumeshazoea ukimbizi, Twaramaze kumenyera guhunga, tumaze kwiruka kenshi, dusa nk'aho twabimenyereye. Nico gituma kubera amabi tumaze kubonera mu buhungiro, twibangikanya utwo twokwikorako. Ibi mubona sivyo vyenyene tuba dutunze, ariko iyo intambara iteye urahitamwo vuba na vuba ivyo wotekera. Ibindi nk'impuzu n'ibikoresho vyo mu gikoni tubisiga imuhira.
lakini manguo, vyungu na mambo kadhalika, vingine vina- vinabakia huko Kongo.
ariko naho biri uko izo mpunzi z'abanyekongo ziragerageza gusamara no kwinezereza hari abo twabonye bariko barakina amakarata abahingura imishatsi hari kandi n'abasenga Jina langu linaitwa Mandama Lutonde Atwani.
nitwa manda marutonde antoine mfise umuryango w'abantu batanu iyi ni bibiliya ndiko ndasoma kubw'ingorane ndimo numva kandi noshimira imana kubona narashitse hano atangorane Kwa maana nimefika hapa bila tatizo yoyote.
abandi bahitamwo kumviriza imiziki y'iwabo bakanatamba
Najisikia sawa tu kama hewa ya kwetu.
numva merewe neza biragabanya kwiyumvira ndakunda gutwenga kuko nsanganywe indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mbandanije niyumvira ibimbabaje sinomara na kabiri ndagerageza gusamara kuko igikuru ari uko narusimvye twe na bagenzanje duca twumviriza imiziki y'iwacu nka Werason tukanatamba sikia miziki yetu ya wera tunasikia na tunacheza Ishirahamwe HCR ryakiriye izo mpunzi aha mu ikambi y'igitara rimenyesha yuko rifatikanije n'ishirahamwe OIM bagiye gufasha impunzi zifuza gusubira vuba mu gihugu cabo. Ku bandi HCR ivuga yuko bazojanwa mu ikambi y'ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi. Igitara muri komine Mabanda, Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Chris Munezero arakenuye amakuru tubafitiye duce tuyabandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu hishamwe mpuzamakungu ONU riri mu isekeza ryo gutanga incanco za fievre jaune mu bihugu nka Nigeria na Brazil ibindi kuri no nkuru ya Lisa Shen akoreje rya Amerika i Geneve murayumva mu ijwi ry'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu gisata c'Kirundi n'ikinyarwanda Claude Ganza Munyamagana
Nigeria irateganya gukingira miliyoni zisaga makumyabiri n'eshanu mu mwaka utaha niwo mubare munini uzaba ukingiwe mu mateka y'iki gihugu mu gutangiza iki gikorwa ishami rya loni ryita ku buzima oms ryahuguye abaganga ibihumbi bazatangiza inkingo oms ivuga ko mu ntara za kogi kwara zamfara na borno hoherejwe abagera ku bihumbi bitatu bazakingira abantu kandi oms ivuga ko mu ntara ya borno bazibanda ku bakuwe mu byabo no ku baturage bo mu bice bahungiyemo umuvugizi wa oms tarik jasarevich avuga ko intego ari ukugabanya ikwirakwira rya fievre jaune kandi ko mirongo icyenda ku ijana by'uduce tw'izintara tuzakingirwa biri mu mugambi wo kurandura burundu icyorezo cya fievre jaune murabizi ko tutabasha kurandura virusi ya fievre jaune kuko ikwirakwizwa n'imibu ariko twayirinda dukoresheje urukingo rumaze igihe ruriho gukingira abantu benshi bashoboka rero nibwo buryo nyabwo bwo gukumira ubwandu bushya bwa fievre jaune oms ivuga ko mu mijyi ya rio de janeiro na sao paulo muri brezil abakabaka ba miliyoni makumyabiri n'enye bazahabwa inkingo mu byiciro ivuga ko uburyo bwo kudatangira umuti wose icyarimwe burondereza umuti kandi ko butuma benshi barindwa ikwirakwira ry'indwara gufata umuti wose w'urukingo birinda mu buryo burambye icyorezo cya fievre jaune gufata kimwe cya gatanu cy'umuti ugenwe biha umubiri kudahangarwa n'iki cyorezo mu mezi cumi n'abiri yose cyangwa ashobora kurenga ni uburyo bufatwa nk'ubwizewe kurusha ubundi buriho mu gihe hari inkingo zidahagije
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo vowa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo c'impunzi rero gikomeje kuvugwa ijya nino mwumvise ko intara ya makamba yakiriye impunzi zitari nke z'abanyekongo harimo n'abarundi bahunze imigwano hagati ya basoda ba leta kongo n'imihari iri igwana amakambi nayo atari make ijya nino arimwo impunzi z'abarundi n'abanyarwanda muri izo rero mpunzi z'abarundi hariho abagize amahigwe bararonka ingene bashika ngaha muri amerika bakuwe mu makambi y'impunzi atandukanye bamwe muri bo barashoboye kwiyungunganya abandi bakaba bariko baragerageza kuraba ingene boshobora kumenyera ubuzima bwa amerika mugenzi wacu oriane itangishaka yegereye umusore yitwa joseph habimana ari mu babishoboye afise amatungo atari make amubwira akabanga yakoresheje reka dusubire tubatege amatwi mu kiganiro muri sanga bakoze igitigiri kitari gito c'abarundi bagiye barahunga intambara mu gihugu cabo c'amavuko kuva igihumbi kimwe majana icenda na mirongo indwi na kabiri mirongo umunani n'umunani mirongo icenda na gatatu mirongo icenda na gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bahungiye mu bihugu bibanyi u rwanda uh, repubulika ya demokarasi ya kongo na tanzania n'ahandi benshi muri bo bahungiye muri tanzania bakaba bamazeyo igihe kitari gito mu nkambi z'impunzi nk'uko bizwi muri izo nkambi z'impunzi harimwo kasuru ngara rukole mtabira muyobozi n'ahandi abatari bake muri bo naho bavuga ururimi rw'ikirundi bavukiye muri izo nkambi kandi bakaba batarigera bakubita ijisho igihugu cy'u Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu rifasha impunzi n'abimukira muri amerika uscri rivuga ko icyiyumviro cyo gutahuka mu burundi aho ababyeyi cyangwa ababyeyi b'ababyeyi babo bavukiye nticyoroheye abatari bake mu biro vya hcr byagiye biragerageza kubafasha gutahuka mu burundi hari abari bamaze imyaka mirongo ine mirongo itatu mirongo ibiri bari mu buhungiro bakaba byarabagoye kumenya iyo baje bava mu burundi kubera uko guhunga bakiri bato abandi baratinye gutahuka kubera amatongo yaze mu miryango yabo bagatinya ko batogira aho barima bashyitsi iwabo kuri izo mvo mu myaka ya vuba ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu byagiye birasaba leta zunze ubumwe za amerika kwakira izo mpunzi z'abarundi kugira bashobore kuronka aho batangura ubuzima bwabo neza benshi muri bo batwawe muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta za arizona texas new york illinois tennessee n'ahandi rero ikibazo ni mbega ubuzima bwabo barundi baje bava mu nkambi y'impunzi muri tanzania bwifashe bute muri kino gihe habimana joseph umwe muri bo umusore w'imyaka mirongo ibiri n'indwi inyuma y'imyaka idashika cumi avuye mu ikambi y'impunzi z'abarundi irukore muri tanzania afise ishyirahamwe ritwara imizigo mu bice bitandukanye vya leta zunze ubumwe za amerika na canada amaze kugura amazu atatu yose afise agaciro karenga ibihumbi amajana atanu vy'amadolari afise ibikamyo birenze agaciro k'ibihumbi amajana abiri vy'amanyamerika y'amadolari arubatse afise umugore n'umwana mbega joseph yabigenjeje ate uko guteka umutwe mu mwanya muto yabigenjeje gute impanuro yoha ugwaruka bagenzi be mu burundi mu rwanda muri tanzania n'ahandi kugira nabo biteze imbere n'izihe joseph habimana niwe mutumire tugiye kuganira reka nakire mutumire wacu mu kiganiro ni joseph habimana turaho urakomeye turaho joseph navuze byinshi kuri wewe kumbure nk'uko tumaze iminsi tuganira uri umuntu uca bugufi cyane bimwe mu byo twatangaje kumbure ni ibintu bigutuma ugira amasoni utipfuza no kubishyira ahabona ariko tuganira narakubwiye yuko hari ibintu bidasanzwe kandi urwaruka rukwiye kubyumva kugira nabwo ruronka intege rushobore nabwo kumenya yuko rushoboye imbere y'uko utwiganira aho waje uva muri tanzania n'uko byagenze tubwire uko kwiteza imbere mu kanya gato mu majambo make aho ushikiye muri amerika wovuga yuko byagenze gute muri make muri amerika tugeze ngaha ikintu cya mbere nabonye cyamfashije gusoma ibindi byose mu kinyabupfura indero ukubaha ababyeyi no kwitaho ishuri no kugira abagenzi beza no kugerageza kugira ngo nshobore kurondera abantu bansumbye ubwenge kugira ngo bashobore kugira iki kumfasha mu bitekerezo
uravuze ishuri igihe bari rimwe mu byagufashije kwiteza imbere
ishuri akanya gatoya yaramfashije mu kumpa ubumenyi kugira ngo ushobore gusoma no kwandika no kugira ama research ariko mu iterambere ry'iwanje ku bantu nagiye nganira nabo nahuye cyane cyane mu buzima nibo ahanini bamfashije mu iterambere ry'iwanje banyereka yuko ku ishuri atariyo nzira yonyine yo muri bwo kwiteza imbere inzira zo gutera imbere ari nyinshi cyane cyane nshoboye kumenya what I'm capable of doing my passion cyangwa se ikintu nshobora kuba nokora mu buzima kikorera akazi nshobora kugira iki nanjye gushika iyo ngomba gushika atari ku ishuri gusa nshobora kujya ngo nshobore gutera imbere ariko hariho n'izindi nzira mu buzima umuntu ashobora kunyuramo ariko agashobora gushika iyo agize iki iyo agiye ni byiza cyane rwose nk'uko mubyumvise joseph avuze ati ikintu gihambaye cyane ati ishure ni zimwe mu nzira nyinshi umuntu ashobora gukoresha mu kwiteza imbere none joseph wotubwira ubuzima bwawe muri tanzania mbere y'uko tuza hano muri amerika ubuzima bwawe muri tanzania we n'umuryango wawe rwari bwifashe gute muri make wubwira abatabuzi cyane ababwumva ariko we wabubayemo bwari bwifashe gute mugize neza wiyane ubuzima bw'iwanje ku ruhande rw'iwanje mu nkambi twatubayemo ntabwo bwari bworoshye ubuzima bw'impunzi utarabaye impunzi rema umuntu arabwumva ariko bumenywa n'uburimo ntabwo bwari ubuzima bworoshye ariko bivanye n'uko rimwe na rimwe ubuzima uko bugutwaye ubwakira uko nyine twaracuragurinze duca muri byinshi ubuzima bwo kwita impunzi ntabwo bwari bworoshye ariko ku by'imana twarashoboye kugira iki gusovayivingi uzi mu kirundi ngo ndabyita ngute kubaho
gusovayivinga ko turigayo nubwo bitari byoroshye inzara ah, agacinyizo agahahazo ubusuma bwari buhari ubwisumi bwari buhari ariko ku by'imana nyine tura- tura- turaca muri ubwo buzima turaburengana ah, ariko muri make ntabwo bwari bworoshye Mm. hanyuma nyine muri ubwo buzima butari bworoshe muragira amahirwe icyiyumviro cy'uko cy'uko kuzana impunzi muri amerika kiraza byagenze gute ah, kugira ngo namwe mushobore kujya muri uwo mugwi muze muri amerika Ah, vraiment novuga ngo imana yonyine niyo novuga ati yagiye mu bagira neza Ba- bara- baradutekerezaho dushobora kuza ngaha nka nk'impunzi zirenga nk'ibihumbi nka mirongo ibi- nk'ibihumbi nka mi- n'imiryango irenga ibihumbi nka mirongo ibiri Ah, novuga twaje mu igurupe imwe twaje tuje muri muri amerika nta muntu n'umwe yigeze abisaba ah, kuza kuza hano muri amerika mbese ntabwo twanabitekereza kuko twari dukenye benshi ababyeyi bacu ntibashobore kujya mu mashuri kuko nkuko mubizi kujya hanze bisaba umuntu w'umu- byasaba umuntu w'umutunzi umuntu yize amashuri Ah, rero ku bantu bari babaye mu mara- muri amakambi y'impunzi vema nta n'umwe yari afise ubushobozi bwo gushobora kuza ngaha rero nta n'umuntu yanabitekereza yuko yonashika ngaha muri amerika cyangwa se ngo yurire n'indege agende urabye ubuzima twatubayemo Ah, rero kuza ngaha muri amerika novuga yuko ni imana yonyine ubwayo ah, nta n'umuntu yanabirota burya umuntu arota ikintu ashobora kuba yona eh, mu buzima yon- yonashikako sinanarota yuko nona nonaho nyoza ikirenge mu ndege cyangwa se uretse use- usibye n'indege gusa nta n'imodoka nari- nari bwagenderemo nari bwagenderemo mu buzima busanzwe ni ukuvuga ko u- uwagiye mu ndege utaranajya no mu muduga ego Wow. ni ikintu gihambaye cyane urumva washa wowe wara- waraciye mu bintu bidasanzwe kabisa wavuye mu nkambi uvayo wurira indege uza muri amerika ubuzima burahinduka ni mu mu batabizi ni porogaramu za hcr ishyirahamwe mpuzamakungu onu yazanye impunzi z'abarundi muri amerika icyo gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu n'imbere yaho Eh, urumva hama urashika ino muri amerika utangura byagenze gute majambo make ushitse muri amerika we n'umuryango wawe wahabonye gute byagenze gute mu gishika Ah, mugize neza Ryan Ah, tugishika ngaha muri Amerika by'ukuri ntabwo byari byoroshye ariko kuri twebwe tumeze ah, twabaye mu buzima bugoye mu makambi y'impunzi Ah, ariko abantu benshi babonye ugutandukanye muri uko kugorana ahanini ikintu cyari kigoye cyane rwari ururimi Eh, nk'uko mubizi ururimi ah, utaruzi usanga bigoye kugira ngo ushobore kuganira n'abamura muri icyo gihugu ushobore kumenya amateka n'amategeko y'icyo gihugu aho ushobore kumenya uburyo uhitwara ariko abagira neza ujya umuntu uw'imana imana yama imukurikirana aho aja hose abagira neza baraza bakadufasha bakatwerekera inzira yo kunyuramo Ah, rero dushyize ngaho muri amerika ikintu nyamukuru novuga ati cy'ingenzi yari indero ubwo umuntu yaragerageje kubahiriza amategeko y'igihugu ah, no kurondera abantu b'abagenzi bashobora kugufasha mu bitekerezo birahambaye cyane eh, joseph urumva amatelefone facebook hose abajene barifuza kukubaza ibibazo gushikiriza ibyiyumviro nabo nyine tubahe akaryo bakubaze ibibazo bahe ibyiyumviro tuje ku murongo wa telefone duhere ku witwa eliya eliya uraho urakomeye ndaguhaye mwiriwe oriyani itanga ishaka kandi ndakomeye Mm, ni byiza cyane eliya ikibazo cyangwa icyiyumviro ndahaye mwiriwe bimwe by'imvamutima wamutumiye mwiriwe mahoro ntamana nshaka kukwibariza mutumire urabona twebwe ino turi mu bukene novuga yuko atakuntu umuntu yobuvuga aho bamwe bamwe dushobora no kurya rimwe eh, ku masaha mirongo ibiri n'ane mbega gushika iyo onye yokoroha kuri twebwe tutagiriwe amahirwe ngo duce nko ku ntebe y'ishure naho mbona twagiriwe amahirwe tukaba turiko turiga icyongereza ubu nyene dukuze tungana gutya nyene ntama mwaba mwiteguye gute gufasha abantu bamwe bamwe bari mu bukene butagira izina na na jewe ndimwe akabazo kanjye karagonye murakoze kuko dusanzwe dufite ibyiyumviro nk'icyiyumviro cyo kudandaza nk'utuntu nkagenda afite ikibanza naguze mu isoko mugandabura uwongukana n'agatahe mwaba mwiteguye kuzodufasha murakoze urakoze eliya reka twakire kandi na etienne mbere y'uko duha akaryo joseph etienne uraho neza ndaho cyane ni amahoro ni amahoro buke buke Mm, duhamagaye urihega etienne cyenda igitega Mhm, duga ku ijambo yego cyane nashaka gukeza cyane uwo joseph kubona yaraciye mu ngorane zikomeye ari mu nkambi y'impunzi agashobora gushika hiyo muri amerika hanyuma tukaba twumvise ingene yateye imbere cyane yego ubu ahejeje kuvuga mwenyewe zavuze yuko turi mu bukene ntabwe rwose ntiyabeshe Eh, ubukene- ubukene dufite ni bwinshi cyane yavuze ko umuntu ashobora gufungura rimwe mu masaha mirongo inani hari n'abashobora kumara iminsi ibiri bata- batanafunguye byumvikana neza rero yuko ubukene bw'ubu ari bwinshi hampare yabuze n'aho baba we yavuze ko yagiye mu ndege atari bwagen- bwagende mu modoka ni ukuri birahimbaye cyane na banda yatera imbere cyane kandi eh, bishobotse eh, yibuke abo yasize Mm, urakoze cyane etienne joseph duhereye ku kibazo n'icyumviro cya eliya we aravuga ati yarafise ubukene ari mu bukene butari buke buta- budasanzwe ariko twumva ko afise icyiyumviro cyo kwiteza imbere akaba yaraguze ikibanza mu isoko nk'umuntu nka eliya wumufasha gute kwiyumvira no guteka umutwe Eh, mugize neza Oriane Ah, ni ukuvuga ikintu cya mbere mu buzima ah, ni ukuta- ni ukudatakaza icyizere Ah, burya iyo ufise icyizere ah, byose birashoboka kigira kabiri ah, ugaharanira kwitwa inyangamugayo kuko iyo uri inyangamugayo ntumenya iyo umugisha wawe uzizanana Ah, ni ukuvuga iyo ubaye umuntu w'umwizigirwa mu buzima aho uri hose uko hoba hameze kose yaba n'ungaha muri leta zunze ubumwe za amerika iyo uri umuntu w'inya- iyo uri umuntu utari inyangamugayo uri umuntu w'indyarya cyangwa watakaje igitekerezo wata- bamwe watakaje icyizere ah, aho wajya hose ibyo bintu bibiri kandi ukumva yuko ushoboye ibyo bintu utabifise aho wajya hose birakugora nk'uko yavuze ati hari ubukene bwinshi yaraguze ikibanza iyo ni intambwe ya mbere Ah, akabona yuko niyo ntambwe yayiteye icyo kibanza ah, hariho n'abatagifise Ah, kuko utamenye ibyo ufise ah, biragora no kumenya n'ibyo ushaka Nu- nuko rero ubwo no- no kugerageza kuganira namba by'ukuri ari umuntu w'inyangamugayo kuraba abantu bamutunja ubushobozi mu buryo bw'amafaranga n'amafaranga gusa mu buryo bw'ibitekerezo ah, kuko kimwe mu- mu byatumye nanjye iwanje nigeze aho ngeze ni uko nagiye nganira n'abantu bandusha amafaranga bandusha amashuri bandusha ibitekerezo bandusha ubumenyi kugira ngo ndabarakureho ubumenyi ndabarakureho ah, ubwenge inzira banyerekere ah, inzira nshobora kunyuramo kugira ngo nshobore kugira kugera iyo nzu Mhm.
murakoze murakoze cyane reka twakire na jean marie ku murongo jean marie uraho muraho cyane yego jean marie uduhamagaye uri hehe Eh, ndi mu rwanda ni ubwa mbere mvugisha radiyo ijwi rya amerika Mm, ariko nishimiye uwo muturanyi wacu w'i burundi mhm.
ku ne- ku ntego yihaye n'icyizere bigatuma agera aho ngaho nubwo natangiranye namwe ariko numvise ari ibintu byiza cyane abamushimira by'umwihariko ariko kugira ngo natwe tuzagira aho tugera nko mu biyaga bigari nkaba namubwira akaduha nk'umurongo akoresha tuga- natwe tumuvomaho ibyo bitekerezo nkanjye ndi mu rwanda ariko iyo urebye rwose ibitekerezo umuntu aba abifite ariko gu- icyo cyitwa igishoro kikaba ikibazo ese mu bintu bijyanye wenda agenda w'umurezi ndi umwarimu mu bintu bya siporo uretse n'ibyo ngibyo ibintu bya siporo akunda iki mu bintu bya siporo Ah, ndakunda ndakunda umupira witwa football nta twigisha nka hano mu rwanda hari ubwo tujya tubura nk'ubufasha ugasanga ubufasha ni bukeya ni iki hano dufite nk'ikipe ikomeye ariko ubufasha bwo kubona nk'umupira imyenda iki Eh, niba hari icyo ya- yazadufasha rwose tukareba yuko nuko twajya dukina n'uwo mupira dufite n'umwenda cyangwa dufite n'umupira kuko hari igihe dushakamo n'umupira tukawubura pe turacyakina nka karere Mm, aho- nagira ngo mwibarize ni iki yadufasha rwose nk'ikigo nashaka zamwire mufotorere mwereke n'aho dukinira ariko agira inkunga dutera muri urubyiruko turi kumwe ahangaha ujye mwerekamuha amakuru uko bimeze agira inkunga dutera we niyo tugura umupira umwe
okay mugize neza oriyane muduhaye ijambo reka ntangurire uwo wo mu rwanda w'umwigisha kandi bakaba bafise ikimu bagira iki y'umupira w'amaguru bakavuga ati mwebwe muri ngaho hanze mwadufasha iki Ah, nk'ikimu yacu kugira ngo ishobore gutera imbere ibintu by'impunzi biratugora imipira turakina akarere ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo mbanamuterere ikintu gisumba intererano y'amafaranga ikintu gikuru ah, gisumba ibindi byose iki tugitekereza ni ukuvuga burya ikintu umuntu ashaka gufasha no gusumba ikindi mu bitekerezo nubwo baguha amafaranga nubwo baguha iki nubwo bakugura ibyo bintu ah, mugabo burema icyo gitekerezo udafite igitekerezo umuntu aba aguhenze ni ukuvuga kavuze ati ni umwarimu kandi akaba afise akavuga ati turafite ikimu y'amaguru ah, turakina karere ariko mu- mu ba- abarimu barahembwa ni ukuvuga barashobora kugira ikintu cyitwa dufate nka kopeko ubumwe cyangwa se ah, ikimina Ah, hari ibintu twakoresha mu makambi y'impunzi ugasanga hano muri amerika tugiye kujya gusanga ingurane muri banki ibintu nk'ibyo ariko ababyeyi bacu tunabona bakura ah, barashyira hamwe ugasanga bakora nk'ibintu by'ibimene byo gushyira amafaranga hamwe rero kuri duke baronka barashobora gufata tumwe bakadukore bakaraba nk'utundi tuntu bashobora kuba bo- bodandaza Ah, ariko ku izina ry'iyo timu ni ukugira ngo no ngaha muri amerika abantu benshi baraba- baragira bakajya kurota imiduga kugira ngo ba- bagire bashobore ku- gukusanya amafaranga yo kugura ibyo bagomba kugura
akaba rero nongaha duce dusozerera ibiganiro twaba tu- tubafitiye muri kano kanya nshuti bakunzi imbere y'uko duhana agahindukira y'amaranda bibutse ko ejo aho bukera ya Addis Abeba muri etiyopiya hatangura inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika ibibazo nyamukuru indongozi za afurika zizogaruka ko nibazo cibiturire hamwe n'abimukira amakuru dukesha ikinyamakuru c'abongereza bbc ni uko umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres aja yamaze gushika Addis Abeba yasavye ashimitse perezida wa congo joseph kabila gutunganya amatora bitarenze uno mwaka ikindi uwo mutegetsi wo muri onu yagarutse ko nuko yavuze yuko abantu babera intambamyi umugambi w'amahoro muri sudani y'epfo babwirizwa gushengezwa kandi bakabafatira ibihano bikomeye aha mukamenya ko perezida w'u rwanda paul kagame byitezwe ko ashikirizwa ku mugaragaro uburongozi bw'uwo muryango umwe bwa afurika muri iyo nama izotangura ejo Addis Abeba mu gihugu ca etiyopiya tuzobandanya dukurikiranira hagufi biriko biraberayo tugize ico tumenya tubibabwire akaririmbo imbere y'uko duhana agahindukira
ndashimira imana yo yaremye umuntu ikamuremera umufasha imyaka ibaye myinshi dukundana tugendana dusohokana mbitse ibanga mu mutima wanjye beba mu w'igitunai bibaye ngombwa ngo mbivuge hashize igihe byaranzonze ukuri kundi muyu mwanya nukunguku would you marry me I wanna marry you would you marry me Ah, would you marry me Ah, I wanna marry you Ah, would you marry me amafete yo twarayakoze twizihiza igihe tumaranye igihe ni iki reka twibanire dushinga imbago y'urukundo nuko rero inshuti bakunzi mwe mwariko murakutega amatwi ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya tubaye turabibangirira ngaha ariko ijwi rya amerika muraza kubandanya muyumviriza mu zindi ndimi zitandukanye muragumiza ko rero murongo ku ijwi rya amerika na lidiane nahazo minisitiri ya gatanu yakoze fatuma rimasi karara yari mu buhinga bw'ivyuma twembi tubipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugire umunsi wa mungu mwiza akaririmbo ni emerimi